harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa akka mooltan sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 222531 irratti televiziyiidhaan itoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa waashingtan dc istuudiyoo 59 irraa isinii darba guyyaan irraa kamisa 325 bara 2021 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo 1616 bara 2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna kan dursu oduudha oduu har'aa immoo kan nutti himtu tuujubee horaati gara sittiin isin dabarsa.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed roobii darbe adda waraanaa humnoonni mootummaa riphxee loltoota naannoo tigraay waliin wal waraanaa jiranitti makamuun gabaafamuu taansee yuunaayitid isteetsiin kan durfamu tattaaffiin sadarkaa addunyaa waamichi furmaata dippiloomaasummaa akka argamuuf walitti bu'iinsi sun hatattamaan akka dhaabatu gaafatee jira. walwaraansa sanaan namoonni kumaan lakkaa'aman yoo du'an kanneen kurna kumaan lakkaa'aman immoo haala beela fakkaatu keessa seenanii jiru. mootummoonni biyyootii alaa sababaa wal waraansichaa hammaataa adeemee riphxee loltoonni tigraay gara finfinneetti sossa'uu malu jedhuun lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an itti himanii jiran opereetarii raadiyoo raayyaa waraanaa duraaniif gara sadarkaa leetanaant koloneelitti ka guddatan abiy eessa akka jiran ifaa miti sabaa himaan mootummaa suraa adda waraanaa kamirra jiraachuu isaanii ibsu hin maxxansine aangawoonnis eessa akka jiran ibsa bal'aa akka kennan gaafatamanii deebiin kennine ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi kaleessa galgala ibsa kenneen wal waraansa itiyoophiyaa keessaa furmaanni waraanaan miti jechuun akeekkachiisee jira. humnootii raayyaa ittisa biyyaa itiyoophiyaa fi riphxee loltoota gidduutti waraanni geggeeffamaa jiru gara finfinneetti siqaa jira jechuudhaan yuunaayitid isteetsi faransaayif jarmaniin lammiiwwan isaanii itiyoophiyaa keessaa akka ba'an kanneen yaadachiisan biyyootii kabirootti dabalamanii jiraachuun gabaasameera. tokkummaan mootummootaa gamasaan miseensonni maatii hojjettoota isaa itiyoophiyaa keessa jiran haala isaan gamasii itti ba'an balalii mijeessuu fi isaa ifa taasisee jira gama biraan pirezidaantonni biyyoota hollaa keeniyaa fi afrikaa kibbaa dhukaasa dhaabinsa yeroo hatattamaa akka tolfamu kanneen gaafatanitti dabalamaniiru haalli nageenya itiyoophiyaa akkuma hammaataa adeemeen waan ta'uuf jiru ilaalchisee yaaddoon jirullee dabalaa adeemuu gabaasaaleen ibsaa jiran haalli nageenya yoo hammaate humnoonni addaa ameerikaa lammiiwwan biyya isaaniif hojjettoota embasiif eegumsa akka godhan qophaa'uu isaanii CNN gabaasee jira gama biraan yuunaayitid isteetsitti jilaa addaa gaanfa afrikaa kataan jeffrey feltman kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii qaamni martinuu waliigaltee lola dhaabinsaarra akka ga'aniif tattaaffiin godhamu fooyya'ina argamsiiseera jedhan faltman walitti bu'iinsi waraanaa sabatiinsaaf tokkummaa itiyoophiyaa balaarra akka hin buufne yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. magaalaa galma mootummaa somaaliyaa keessatti kan argamu mana barnootaa tokko cinaatti boombiin dho'e yoo xiqqaate namoota saddeet galaafate kanneen biroo kudha torba madeessuun gabaafamee jira kan gareen alshabaab itti gaafatama haleellaa sanaa fudhate kan dhaga'ame haleellaa kabroon guyyoota dura gaazexeessaa somaaliyaa beekamaa tokko erga ajjeeseen booda ibsi alshabaabiin kenname akka jedhutti haleellaan kamisaa har'aa ganama yeroo namoonni hedduminaan daandii irratti argaman raawwatame kun konkolaataa waraanaa irratti kan xiyyeeffate ture. Somaaliyaan hongee biyyattii miidhaa jiru kan uummata miliyoona lama hanqina nyaataaf bishaaniif saaxileef jecha labsii gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa labsitee jirti. Kalabsii kana labsuun deebii hatattamaa akka jiraatu gaafatan muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roobleeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin tura. paartiin koongireesii federaalistii oromoo yookiin kafaa'oon kallattiin amma biyyi itiyoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef. mootummaan ceehumsaa kan ji'oottanii kudha saddeetiif turu dhaabbatee mariin taasifamuu qabaa jedha mootummaan itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa ceehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira tsahayi daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
paartiin koongireesii federaalaa oromoo sadaasa kudha shan bara kuma lamaaf kudha afuritti ibsa baaseen itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii koongirensii federaalaa Oromoo obbo Xirunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa ce'umsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun mataansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abaluu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a sadii amma ji'a ja'aatti hojiirra akka turuu fi isaan booda mootummaa ce'umsaa hundeessee chaarterii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti. Filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatan amananii fudhatan immoo yoo mo'atanis yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nuuf fudhataniitu. Dhimma kanaa sirriitti itti adeemnee hojiirra oolchuutu irra jira.
Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufee dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qophiitti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhan.
Mootummaan ce'umsaa hundaa'uu akkasumas immoo mariinaa taasifamuu waan kana jechaatuma ture yeroo dhiyoodhaas immoo mootummaan ce'umsaa hundaa'u jiru isaan tun ceene malee uummanni ce'ee jira uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira filannootti hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa ce'umsaa keessa hulluuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo hin ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan ce'umsaa uumamu hin jiru mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'een hundaa'ee jira.
Paartiin koongirensii federaalaa Oromoo Gamasaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatamedha jedhee akka hin fudhanne ibseera.
Nuyi keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirree siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenyeerra filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture matatu waliigalee filatee kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun. Filannoo dimokiraatawaati geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin fudhannus lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhamee jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenyeef.
Deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa koongirensiin federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin.
Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaati ka uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkaniin aduu fi rooba otoo hin jedhin. Baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beeknanii nu filatee warri kun gaafa wayyaananii filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi itti hirmaatu. Gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waamuu waan barbaachisu miti.
Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu koongirensiin federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergaman irraa amantaa akka hin qabne ibseera.
Jaarsummaan sun mataansaa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo horii isaanii baasanii ofuma isaaniitti itti dhiyaatanii rasaasa bitu namni akka walajjeessu godhu. Kun kun baay'ee rakkisaadhaan jaarsummaan giddugaleessummaa barbaadan kallattii adda addaadhaan ilaaluu barbaachisa. Kallattii adda addaadhaan ilaalameera. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa keessaa immoo inni dursu isa kam yoo jedhame. Rakkoo aangoo qabachuudha. Taayitaa qabachuudha. Yaada siyaasaa kana immoo mareedhaan malee qawwee walitti dhukaasanii miti.
Biyyi jaarsummaadhaan hin hoogganamtu kan jiran obbo Kabbadeen haala ture yeroo ibsan.
Namoonni bebbeekamoonni namni abbootiin amantaa hin hafne hooggansi siyaasaa addatti hooggansi siyaasaa hin hafne koottaa biyya waliin bulchinaa koottaa waraana nu barbaachisuu karaa jedhu mootummaan dhofsa guddaadhaan kan isaan kadhachaa ture. Fedhii nageenyaaf qabnuu fi mootummaan nageenyaaf qaburraa ka'eeti malee jaarsummaadhaan miti biyyi kan bultu jaarsan otoo hin taane heeraa fi seeraan bulti biyyi kanarra kan darbee deeme wayyaanidha garuu haa ta'u malee waan hin taasifamne hundi taasifame waan ta'uu hin malle hundi ta'ee. warri kun weerara bananii raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajajaa kaabaa rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'ee waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhee waraana barbaadee waraana itti galeetti jaarsummaa ulaagaan guunne jechuun sirrii miti.
itti gaafatamaa waajjira koongirensii federaalaa oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jedhan.
Waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba bahaas waraanni jira. Giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa shawaa keessa illee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiin namooti waraana kaasan kun sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan hin jiru amma yoonaatti kan naga'e hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaa fi bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu.
Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii.
Birmadummaa biyyaa diiguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo. ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiru miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa jiranidha aangoo finfinnee dhufnee qabanna jedhee kan weerara gaggeessaa jiru wayyaanidha.
mariin biyyoolessaa paartiin koongirensii federaalaa oromoo itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'uu mootummaanis ni amana kan mormus mitii jechuun obbo kabbadeen. irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaataa haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahayi daamtoo finfinneerra.
rakkoo siyaasaa yeroo ammaa itoophiyaa mudate karaa nagaadhaan furuudhaa fi carraaqqiin hawaasa addunyaa. yommuu itti fufee jiru kanatti lolli hammaatee gara giddugala biyyaatti deemaa jira muummichi ministeeraa itoophiyaas abiyyi ahmad gara adda waraanaatti deemaniiru dhimma kana irratti namoo daandii ogeessa seeraa kan ta'anii wajjiniin marii taasise qaba obbo baahir umar keessummaan keenya marii namoonii fi obbo baahir taasisanittis hin dabarsinaa nu wajjiniin tura.
Obbo Bahaar haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kan dhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jilla addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan garuu haalli lafa jiru immoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan walqabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa. Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata.
Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. So lolli waliinii kan dhumachuu irra ture. Marii nageenyaatiin akkuma dhimma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa dippiloomaasiitiin raawwatamuu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafarratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lolarratti argatan lafarratti argatan san marii gama dippiloomaasiitii irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrey Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumuramee namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaatii siyaasaa san mariidhaan oduu xumurame gaariidha.
Mee gara dhimma muummicha ministeeraatti tan si geessu obbo Bahar muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti. hammam fudhatamaadha. Muummichi ministeeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an?
Gaafii gaarii kana mee dabaasnee ilaallu tokko akka heera biyya Itoophiyaatti ilaallu lamaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yoo kolaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hojii kan gaggeessuu danda'u itti aanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata torbaatamii shanan irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf itti aanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Mee dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een fakkiitti wal bira qabne yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden yaalii wal'aansaatiif yeroo gabaabaaf hospitaala galee ture gidduu sanitti gara daqiiqaa saddeettamii shaniitiif itti aantuusaa adde Kamilaa Haaris akka biyya bulchuu itti gaafatamummaa kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka bu'ee hojjeta jechuun kun akkasitti yeroo imarjensii yeroo gabaabaadhaaf. Ammoo osoo muummichi ministeeraa biyya keessa jiru itti aanaansaa biyya bulcha jechuun I think asirratti qaawa heeraa qabaa heerawaa miti. Dhimmi kun akka adeemsa heeraatiin mana mareetiin mirkanaa'u irra ture. Haa ta'uutii ammoo yoo gama seeraa addunyaatti deebinee muummichi ministeeraa hoogganaan biyyaa tokko lolarratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalama akka jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan wal falmisiisaa ture gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoo jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lola irratti hirmaachuu danda'u. lola irratti hirmaatanii lola sanitti miidhamuu ajjeesuu ajjeefamutu jira yoo lola irratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POWs prisoner of war ta'anii eeggamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaya yookaan siviiliyaan jedhaman. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuu hin qabu yoo lola keessatti hirmaateef yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagayaa irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkuma isin jedhu falmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidantii kana ministeera ittisaa kana akka siviilaanitti ilaallamu akka kombaatantiitti nama nagayaati immoo nama qaama loltuuti kan jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruu fi Ameerikaas yoo kafadhan taate geggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pirezidantiin koomaandar in chiif ajaja humna waraanaa waliigalaati jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa ajaju tokko akka loltuutti ilaalamee kombaatantiis ilaalamuu danda'ama. Warri jiru jiru warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojiin idileen isaanii hojii biyya bulchuu hojii geggeessummaa waan ta'eef hirmaannaa loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu hin qabamu miidhaan isaanirra gahu immoo ajjecha yookaan assaasinashinii akka jedhu ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee suduudhaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra ga'u taate akkuma loltuu kamirra miidhaa ga'eetu ilaalama malee akka assaasinashiniitti ilaalamuu dhabu mala akka gama seera addunyaatiin bakki inni itti deemu inni mataan isaa taargeetii ta'uu danda'a jechuudha.
Gama nageenyaatiin hoo yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessumaa biyyoota gama dhiyaatiin kan akka Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa dhabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba.
Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa suduudhaan lola kanatti hirmaachuun hojii dippiloomaasii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taate illee bakka bu'iinsi san guutumatti formaal ta'e idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dippiloomaatonni alaa keessattuu Jeffrey Teltimaan akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'aa ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuruu barbaadu haa ta'u malee haldureen mootummaan lafaa kaa'ee ni jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii dippiloomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii fuulolatti san hirmaachuusaa wanni ibsame hin jiru. Kanaaf I think lola kana xumuruu irratti dhiibbaa mataasaa guddaa qaba.
Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha obbo Bahar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin Yuunaayitid Isteetsi ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'e gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaaf uummanni isa deeggaru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama adda bilisummaa uummata Tigraayiif looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta?
Shakkiin akkasii numa jira. Gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokkoof looguudhaan garee tokko irratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatamatti hin fakkaatu biyyoonni dhiyaa kun wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin fixadhaa lola dhaabaa uggurri gargaarsa namoomaati irra godhamu kun haa ka'u marii keessan fixadhaa araara biyyoolessaa gaggeessaa namoota hidhaa jiranillee hidhaa baasaadhaati rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniitii gaggeessan jechuudhaaf nama dhibaa yoo akka ta'u taate immoo inni dogongoraa jechuudha biyyoonni walabummaa biyyootaa birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummoota ol ta'anii sanitti kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuu miti yoo miidhaan namoomaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuu miti.
Hayyuu seeraa obbo Bahaar Umar ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Nama daandii galatoomi reediyoon sagalee Ameerikaatiis galatooma.
as yuunaayitid isteet keessatti sadaasi 25 guyyaa galataa jedhamee kabajamuu erga jalqabee waggaa baay'ee ta'eera ayyaana guyyaa har'aa kabajamu kana irratti jaallanneen namootan haasofsiifte qabdi as meerilaandi keessatti waldaa kiristaanaa argamu keessatti luba taakkalaa obsaa dabalatee namoota wajjiniin haasofte qabdi gara marii kanaatti isin dabarsa jaallannee wajjiniin tura.
Guyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya awurooppaa keessaa sababii amantii kiristaanaatiin baqatanii dhufan biyya kanarra qubatanoo bara kudha jaaf digdamii tokkotti naannoo virjiiniyaa niiw ingilaand iddoo jedhamutti sanyii fidan lafatti facaasanii ija godhataa laataa biyya kanatti biqilaa laataa jedhanii innaan biqilu arganii baay'ee gammadanii waaqayyoon galateeffatanii waaqayyoo biyyee biyya sanyii biqilaa. Ilchuu kennee jedhanii galateeffatan kiristaanotatu yoo asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristaanaatti innaa ta'e immoo amantii kiristaanaa macaafa qulqulluu keenya keessa innaa deemnayyuu guyyaa ayyaana pentekoostee jedhamu kakuu moofaa keessatti guyyaa shantammaffaa gaafa guyyaa faasikaa guyyaatti sabni israa'el biyya gibxi keessaa bahe itti yaadachuudhaa fi isaan itti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii. ayyaaneffatanii inni iyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee hin ayyaaneffatama kanaaf amantii kiristaanaatii wajjiniin wal fudhata jechuudha karaa biraatiin immoo amantiin kiristaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf waaqayyoon galateeffanna hirribaa ka'uu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna nyaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna dhuguu keenyaaf fayyaa qabaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa gooftaa yesus kiristoosiin isa nuuf kennameef waaqayyoon hin galateeffanna nus immoo warra galataati sababii waan baay'ee waaqayyo nu godheeraati.
Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingilizii irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraatanidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warri abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barraa?
Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana hin simatani. simatanii amma akkan caafa tokko tokkorraa argutti namoota sagaltama warra biyya kana waan paanoog shantamii sadii immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana nuunis immoo akkasumaan simatan biyya ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaa fi sababii garaagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana. Sirriitti simatee kanaaf iyyuunis immoo ayyaana keenya waaqayyoon hin galateeffanna jennee sawwaa biyya kanaa wajjiniin saba adiisa ta'uu gurraachisa ta'uu warra biyya kanaa turanii neetiif ameerikaans jedhamu akkasumas ispaaniishiinis jiru namooti gara garaa afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee waaqayyoon galateeffannaa jechuudha.
Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaarraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe. namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera jiraataa kutaa meerilaand kan ta'an obbo efreem tolosaa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture.
Akkuma beekamu ayyaanni galataa kun biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Kunis immoo akka jiraattu biyya kanaa duwwaatu hin ta'in akkuma sibsinii biyya kanaattis ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu. Waggaa darbee sababa COVID-19 pandamikii kanaa fi akka addaatti kan kabanyee dabarsine maaliifi restrikshini baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee qabbana'aa ture maatiidhuma godhuu ijoollee lamaan qabaa fi haadha manaa nama afur taaneeti mana keessatti kan dabarsine. durii baay'eedha extended faamiliidha naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaaf carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatinii akka kanatti kan nuyi dabarsine.
Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan attamitti itti qophooftan?
Inni alanaa kun addaa atleast isaa. utuu dhukkubi kun hin ta'in dura turetti akka sanatti baay'ee bal'ifnee kabanya utuu hin ta'in hamma tokko garuu isa barreen gaddaarra akkan fooyya'ee gooneeti kan nuyi kabajnu innee kan itti qophaa'aa jirru atleast maatii fi hiriyoota naannoo keenya jiranii wajjin ni dabarsinannee yaadna maaliif baay'een isaanii already vaaksineeshinii namoota fudhatanidha. kanarrattis immoo eeggannoo cdc'n baase duukaa bu'uudhaanii distaansii keenya eeggachuudhaanii maaskii hidhachuudhaanii qilleensisaa qabbanaadha ta'eyyuu hamma nu danda'ametti alatti kabajaadhaaf kanneen qophaa'aa jirru maaliif ammayyuu taanaanii dhukkubi kun dhibbaa dhibbatti hin deemne ammayyuu sodaan jira amma istaatistiksii cdc tokko ilaalaan ture kaleessa. biyya ameerikaa keessatti isteetii soddomii afur keessatti infekshin reetiin foortii parsantiidhaanii dabaleera jedhaniiti kan isaanii torban darbee baasaa jiru kana jechuun afaan biyya kanaatti we are not out of the woods yet inni jedhamu ammayyuu bosona keessaa as hin baane jechuun dhukkubi kun dhibbaa dhibbatti wanta hin deemnee fi. ammayyuu akka kanatti eegumsa akkasii gochaa dabarsuudhaaf kan irratti qophaa'aa jirru.
Gama kaaniin sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e imalli balalii xayyaaraa kan konkolaataa hambaa buraas ta'e kan galaanarraa danqamee ture. Virjiiniyaa keessa ka jiru dirree xayyaaraa Roonaald Reegan jedhamu keessa kan hojjetan. obbo Tazarraa Shittaayee imaltoota balalii xayyaaraa kan ilaaleen isa bara darbeef sabaranaa wal cina qabanii akkanaa ibsan gaafadheera.
Bara darbee bara baay'ee rakkisaa turedha. Akkuma namni dhagaa'aa ture egaa vaayirasiin kun nama baay'ee fixaa ture. Namni baay'eenis hin deemu. Inni deemus immoo sodaataa ma deemaa. Warri hojjennus immoo sodaachaa ma hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee. namatti hin tolle yeroo baay'ee sodaachisaa ture yeroo hin darbe kun.
Egaa amma waggaan tokko darbee baatiin ayyaanaa immoo amma dhufee jira. Yeroo imaltoota yookaan namoota xayyaaraan karaa deeman ilaaltan amma dirree xayyaaraa kan Roonaald Reegan hojjettaniittu adda addummaan argitu baay'ina namaa isa darbeerraa baran.
Garaagarummaa guddaa jira malee namni baay'ee dabalaa jira. Akka nama ilaalutti almost normaalii waanuma ta'e pre covid dura staatas irra ture ga'eera jedhee yaada. Namni baay'ee dabaleera amma yeroo namni deemu baay'ee sodaas hin qabu. Of course eerpoortiin sun ammoona namni hundumaa feesmaaskii kana kaa'achuutu irra jiraata. Sooshaal distaansiin kun jira ammayyuu yerooma yerootti sigaa of eeggadhaa jedhaniis immoo hin dubbatu namni of eeggachuutu irra jiraata. Malee namni baay'ee dabaleera almost covidiin dura akka turetti deebi'eera jedhee yaadama.
Keessummoota koo sadeen galateeffachaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. An jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan nu barreessa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigistii Gammeeti. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa kan isin keessummeessaa ture hambaf qaaduu mordaati nagaatti.